Iri ni ijwi ry'Amerika. ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo kuri uyu munsi wa gatanu itariki zibiri z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe nanje fide niyongabo byaba byiza abavuzi gakondo bose aho bari bakibumbira hamwe bakajya ku murongo noneho buri wese agakora icyo azi akemera indwara zikuvura bakirinda kubeshya kuko ubu ngubu hinjiyemo ibintu by'ubwesikoro uwo ni umuvuzi gakondo avuga ku kamaro k'itegeko ribagenga mu rwanda iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya yamara reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino amakuru twateguriwe kandi tugera dushikirizwe na mugenzi wacu aroyisi bigirimana waramutse neza aroyisi
muramutse fideli muramutse n'inshuti z'ijwi ry'amerika amakuru abandanya avugwa ni muri gabo umushikiranganji w'intwaro yo hagati w'ico gihugu yatangaje ko abantu barenga igihumbi bahagaritswe kuva uruhagarara rwadutse murwa mukuru Libreville ku munsi wa gatatu ivyo ni nyuma yuko abategetsi batangaje ko perezida Ali Bongo yatsindiye kubandanya kuyobora igihugu mu kindi kiringo abategetsi ba leta bamesha ko umuntu umwe yishwe abandi 19 barakomereka Jean Ping umunyapolitiki atavuga rumwe na leta yatangaje imbere yaho ko abantu babiri bishwe Pinga ariyamiriza ibyavuye mu matora byatangajwe ku mugaragaro byerekana ko yatsinzwe na perezida Bongo n'amajwi agera ku bihumbi bitanu amenyesha ko bafise ivyemezo ko amatora yibwe bafise imigambi yo gushikiriza ivyo vyemezo sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro muri ico gihugu naho hano i Washington leta z'umwe za Amerika isaba ko impande zose zoja hamwe bagakinga ubwicanyi igasaba abajejwe umutekano kubahiriza ivyo abanyegabo barikuriwe n'amategeko nayo ambasade ya Amerika iri Breville ejo ku munsi wa kane yasabye abanyamerika bari muri gabo kwirinda kuja mu bibanza biberamwo intureka bakaguma ahantu hatekanye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu nawe ban kimun yasabye abanyegabo kuguma batekanye ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri leta z'ubumwe za amerika butangaza ko abarwanyi b'umuhari wa leta ya kisilamu basigaye mu mihana itatu gusa mu gisagara ca sirte mu gihugu ca libiya ivyo bitangajwe mu gihe amerika yiyongeye iminsi mirongo itatu kugira ibandanye ibitero vy'indege muri ico gisagara cari carigaruriwe n'uwo muhari umuvugizi w'ubwo bushikiranganji capitaine jeff davis amenyesha ko abarwanyi b'umuhari wa leta ya kisilamu basigaye muri ico gisagara ca sirte badashika amajana abiri amerika yatanguye kugaba ibitero vy'indege kuri abo barwanyi muri libiya itariki imwe z'ukwezi k'umunani ibisabwe na leta yavuye mu masezerano muri ico gihugu ca libiya imirwi itatu y'amashengero muri zambia yagiye hamwe itera kama abarongoye imigambwe ya politike muri ico gihugu kubumbatira amahoro no kuguma bafatanye mu nda ni mu gihe sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro kuri wa gatanu ariho igira icishikirije ku birego byashyikirijwe n'abatavuga rumwe na leta bayituye bavuga ko amatora y'umukuru w'igihugu yo kuwa cumi na rimwe z'ukwezi k'umunani guheze yabayemwo ubusuma ishengero evangelical fellowship inama y'amashengero muri zambia hamwe n'inama y'abepiskope ba ekereziya katolika basaba abanyepolitike gucungira abanywanyi babo ntibaje mu bikorwa byo gutana mu mitwe igihe iyo sentare itangariza urubanza yaciye umurwi w'igihugu utunganya amatora watangaje ko perezida edgar lungu ari we yatsinze ayo matora ku majwi mirongo itanu n'ibice mirongo itatu na bitanu ku ijana mu gihe uwo bahigana hakayinde hicirema yatahukanye amajwi mirongo irindwi n'ibice mirongo itandatu n'indwi ku ijana icyo gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi baranse kwemera ibyo biharuro bavuga ko ayo matora yabayemwo ubusuma leta z'ubumwe za amerika yatangaje ko yongereje ibindi bihano ku byo yari yafatiye igihugu cy'uburusiya bivanye n'uko uburusiya bubandanya bushigikira abarwanya leta ya ukraine nk'uko bishyikirizwa na departema y'ubutunzi hano muri amerika ibyo bihano bifatiwe abantu mirongo itatu n'indwi bashasha hamwe n'amashyirahamwe akorera mu ntara ya Crimea hamwe na ukraine kuba barafashije abari barafatiwe ibihano vya mbere ibyo bihano byongerejwe mu gihe n'umuryango w'umwe bwa buraya nawo nyene waheruka kongereza ibindi bihano kuri ico gihugu c'uburusiya pakistan ivuga ko yongeye gufungura urubibe rwayo na afghanistani ugendwa urubibe rugendwa n'abantu cyane ibi ni nyuma y'uko ubuyobozi bw'ikabure busabye imbabazi zo kuba ibendera rya pakisitani ryaraturiwe n'abanyafuganisitani bari mu myiyerekano urubibe rwa camani ruri mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu wari bwari bumaze indwi zibiri bwugawe inyuma y'uko imyiyerekano yiyamiriza pakisitani ku ruhande rwo ku mupaka wa afganisitani havutse gutana mu mitwe mu bari mu myiyerekano bateye aho hantu bateye aho abantu binjirira ku mupaka bagaturirira ibendera ry'igihugu ifungwa ry'uwo mupaka ryahagaritse ingenzi ibihumbi hamwe n'amakamyo agira urudandazwa ibyo byatumye haba uruhombo rukomeye mu badandaza hagati ya afganisitani na pakisitani
urakoze aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza turasubira mu kanya radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu rwanda aho leta y'u rwanda yateye igikumu ku masezerano n'umugwizatunga azokubaka ikibuga mpuzamakungu cy'indege cya bugesera iyi nkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu eric bagira ubusa aya masezerano yo kubaka ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya bugesera yashyizweho imikono mu ijoro ryo kuri uyu wa kane hagati y'ubutegetsi bw'u rwanda na kampani yo muri portugal yitwa moto engel muri aya masezerano u rwanda ruhagarariwe na kampani aviation travel Travel and Logistic Limited ATL mu mpine n'amasezerano agaragaza ko iki kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera kigiye kubakwa mu bya vuba ku matariki ataragaragazwa kikazatwara ku ikubitiro miliyoni magana ane na cumi n'umunani z'amadolari y'abanyamerika intego bihaye ni uko kizarangira kubakwa mu mpera z'ukwezi kwa cumi n'abiri bibiri na cumi n'umunani muri aya masezerano ubutegetsi bw'u rwanda bwari buhagarariwe na ambasaderi claver gatete minisitiri w'imari n'igenamigambi mu rwanda na mugenzi we bwana james musoni minisitiri w'ibikorwa remezo mu rwanda ndetse na bwana francis gatari ukuriye ikigo cy'igihugu cy'iterambere rdb bose bashimye iki gikorwa barakibona nk'inyungu mu nzego zitandukanye ku gihugu kandi kizafasha rubanda haba mu bucuruzi mu bukerarugendo no mu zindi nzego uku niko bwana james musoni minisitiri w'ibikorwa remezo yabwiye ijwi rya amerika icyo bivuze ni uko u rwanda mu by'ukuri rwungutse irindi ishoramari riremereye miliyoni magana ane cumi n'umunani ishoramari nini ariko rigiye kunguka ikibuga cy'indege gihuje n'igihe u rwanda rugezemo rw'iterambere birumvikana muri iki gihe cyo kubaka ayo mafaranga azaha abanyarwanda benshi akazi ariko noneho n'iterambere rigiye kuza kuko u rwanda muzi ko ngubu rumaze kuba habu ihuriro abantu baza gukora inama ba mukerarugendo ingendo nyinshi z'abajya hirya no hino muri afurika no hanze babanza kunyura hano biravuga ko u rwanda byongeye amahirwe y'iterambere y'u rwanda byongeye amahirwe y'iterambere rya rwandeya indege y'u rwanda nayo izakomeza kwagura ibikorwa byayo ariko noneho n'abanyarwanda muri rusange bigaragaza ko abo bashoramari bafitiye icyizere u rwanda bwana manuel mota uhagarariye kampani y'ubwubatsi mota engo africa avuga ko imaze imyaka mirongo irindwi yatangiriye muri angora nawe yishimiye iki gikorwa kandi yizeza ubufatanye butajegajega uyu mugabane niwo soko yacu intego yacu ni ukuguma hano imyaka myinshi byibura imyaka mirongo ine ariko byinshi bizaza nyuma kandi dutegereje umusaruro w'uyu mushinga ndetse ari nawo musaruro w'u rwanda kuri aya masezerano hiyongeraho ko nibamara kubaka iki kibuga mpuzamahanga cy'indege cya bugesera bazagikoresha mu gihe cy'imyaka makumyabiri n'itanu ishobora kuzongerwaho imyaka cumi n'itanu ni ikibuga moto avuga ko kizatwara ku ikubitiro miliyoni magana ane na cumi n'umunani z'amadolari y'abanyamerika kikazaba gifite ubushobozi bwo kwakira abantu miliyoni imwe n'ibihumbi magana arindwi ku mwaka mu gihe bateganya kuzacyongerera ubushobozi bateganya kuzongera gushoramo imari ya miliyoni magana ane z'amadolari y'abanyamerika muto avuga ko bibaye muri icyo gihe iki kibuga mpuzamahanga cy'indege cya bugesera cyakakira miliyoni imwe n'ibihumbi magana atanu z'abagenzi ku mwaka mu magambo baragaragaza ko mu mpera za bibiri na cumi n'umunani iki kibuga mpuzamahanga cy'indege cya bugesera kizaba cyuzuye ariko haracyariho gushidikanya kuko imishinga imwe n'imwe yakunze gutangira bikarangira idindiye nk'inyubako kigali convention center ubutegetsi bwari bwarihaye ko yagombye kuba yuzuye mu myaka itatu ariko byayifashe imyaka irindwi muri uyu mushinga wo gutangira kubaka iki kibuga mpuzamahanga cy'indege cya bugesera u rwanda ruvuga ko rufiteho imigabane ya makumyabiri na gatanu ku ijana abashoramari mirongo irindwi na gatanu ku ijana iki ni ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya bugesera cyari cyaritezwe imyaka n'imyaniko kandi bavuga ko kigiye gutangira kubakwa mu bihe bya vuba mu gihe hakiriho abaturage batarishyurwa ahanini kubera ibibazo bitandukanye batewe ishavu ni intambwe abagenzi babo bahoze baturanye ni ukwitwashabuye ku buryo urebye abandi bagiye ukuntu bameze urabona ugasanga amaze kugera ku iterambere icyo gihe bagendaga isambu ya miliyoni ebyiri yabaga ari isambu nziza itunganye ariko yagura miliyoni ebyiri ngubu iri muri enye ikibazo cyaguraga amafaranga ibihumbi ijana ijana na mirongo itanu bagenda ariko udafite ibihumbi magana atanu ntabwo wagura akabanza ngenda ndabona hari akantu gakwiye kwiyongera nko ku bantu bayabuze urabona niba umwe yaragiye akayabona mbere njye nkabona nyuma mwatubariza niba hari akantu bakongera ku bantu bayabuze bakageza igihe batazi n'igihe bazayabonera ubutegetsi bwizeza ko byose bigomba kuzaba byavuye mu nzira akabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu rwanda kandi abavuzi gakondo bavuga ko kuba badafise itegeko ribagenga bituma hari benshi biyitirira umwuga wabo bakabesha ko bavura kandi bishakira kuramuka ibi bishobora gutuma bamwe batanga imiti itavura ahubwo ishobora gutera ubundi burwayi ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu asumuta kaboye abavuzi gakondo bo mu rwanda bemeza ko umwuga wabo ugenda uhabwa agaciro uko imyaka igenda ndetse n'inzego za leta zigenda zibamenya ariko bakabangamirwa n'uko kugeza ubu nta tegeko ribagenga rirajyaho ibi ngo bibagiraho ingaruka byaba byiza abavuzi gakondo bose aho bari bakibumbira hamwe bakajya ku murongo noneho buri wese agakora icyo azi akemera indwara zikuvura bakirinda kubeshya kuko ubu ngubu hinjiyemo ibintu by'ubwesikoro butandukanye uko tuzitandukanya nabo rero duteganya ko itegeko nirimara kujyaho twebwe ubwacu tuzagenzura buri muvuzi gakondo mwumvise ko ikintu cyiza tugiye gukora tugiye gutora abagenga b'imiti gakondo muri buri karere imbogamizi zikizitiye ubuvuzi abavuzi gakondo hano mu rwanda ni uko ubu ngubu butarafata umurongo ngenderwaho kugira ngo noneho umuvuzi gakondo aba ari umuntu ufite itegeko rimuhana cyangwa se rishobora kumurengera bityo noneho ubuvuzi gakondo bukavamo akajagari abavuzi gakondo bavuga ko kuba hari abatabasha kwishyira hamwe ngo bamenyekane bizana ingorane zo kutizerwa n'abo bavura bigatuma rimwe na rimwe abaturage babatera icyizere ndetse ngo hari n'ubwo batangira kubahimba amazina kandi atabahesha icyubahiro n'aho tunyuze hose bati dore mu mupfumu aratambutse tugasanga dufite impungenge zikomeye cyane noneho nanone kimwe nk'uko usanga hari n'abatuvangira mu buvuzi bwacu mpagarariye akarere ka musanze ninjye uhagarariye akarere ka musanze natangiye kuvura muri mirongo irindwi na kane umwana muri icyo gihe rero natangiye kuvura ariko usanga hariho n'abiyitira ubuvuzi ugasanga ubuvuzi barimo barabusebya ugasanga ni ikibazo ikibazo cyo kutishyira hamwe kw'abavuzi gakondo bo mu rwanda ndetse n'abandi bavura ariko bifashishije izindi mbaraga nk'abaragura abavuga ko bareba umuntu gusa bakamenya ikibazo afite ibi biri mu bizitira ikigo cy'igihugu cy'ubuziranenge ntikibashe gupima imiti yabo bwana mutabazi joseph ukora muri iki kigo ashinzwe by'umwihariko ubuvuzi bwa gakondo urabona ko turacyafite urugamba rwo kugira ngo tubakangurire kugira ngo bihuze hamwe bose kugira ngo noneho n'ayo mahugurwa basaba ahoraho kugira ngo abone abasange bari mu ibumbire hamwe bakumenya ese uyu muti ngiye gutanga agomba gusobanukirwa niyihe kantite ngomba gutanga ungana munini ese ushobora kuzasaza ryari nacyo ibyo byose rero biba bikubiye muri ya mabwiriza y'ubuzanenge kuko nanone twasanze ko umuti mwinshi nanone ushobora kukujyaho ingaruka nanone umuti muke ushobora kukujyaho ingaruka abahanga bemeza ko imiti gakondo ivura cyane ariko bikigoranye kumenya urugero wayifatamo mu gihe cyose nta laboratwari irajyaho mu rwanda yabasha gupima iyo miti porofeseri nzabaheraheza umuhanga mu by'ubumenyi bw'ibimera akaba n'umwarimu muri za kaminuza zinyuranye zo mu rwanda yabibwiye ijwi rya amerika ibyatsi gakondo biravura ibyatsi bigira intungamubiri bikageramo n'ibindi bintu bishobora kuwangiza icyatsi kirimo imiti imana yashyizemo imiti gakondo icyo dukora rero nicyo turwanira ngo tuzashyiraho laboratwari ikaze tubakorere ubuvugizi abantu bajye bayipima imiti bayihe sitandari bamenye na doze ko ibyo bintu bitarakorwa uyu munsi umuntu agenda akagura ikijerekani cya litiro eshanu cy'umuti Ni ikibazo.
ntabwo mubona ko ari ikibazo nicyo kibazo kiremereye nicyo kituri ku- kiduhangayikishije ushobora kwibesha ukabona uriye ikintu harimo akantu kenshi minisiteri y'ubuzima ivuga ko mu gihe cya vuba hazaba hagiyeho itegeko rigenga abavuzi gakondo iri tegeko rishobora kuzakemura ibibazo byajyaga bigaragara muri uyu mwuga madamu mahoro florence ushinzwe imiti gakondo muri minisiteri y'ubuzima nibyo agarukaho turi gutegura amategeko n'amabwiriza bigenga umwuga w'ubuvuzi gakondo mu rwanda iryo tegeko rizagena umu- umuvuzi gakondo ugomba gukora umwuga w'ubuvuzi gakondo uwo ari we rinashyireho amabwiriza y'uburyo agomba gukora uwo mwuga ibyo ngibyo ni byo bizadufasha kugena n'iryari umuntu ashobora kwitabira izo serivisi z'ubuvuzi gakondo ubwo bizihizaga umunsi w'abavuzi gakondo nyafurika wizihizwa tariki ya mirongo itatu na rimwe z'ukwezi kwa munani abavuzi gakondo bo mu rwanda bari bahuriye kuri stade nto ya kigali aho aba bavuzi batangiye kwerekana ko abagera ku bihumbi bibiri magana ane bamaze kwishyira hamwe naho abandi barenga ibihumbi cumi na bibiri kugeza ubu bagikorera mu kajagari asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita shoti wayivuzi kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc ejo i kigali harabaye ihayanishwa ry'ibikoresho byo gukama no gutegura neza amata muri iryo hayanishwa harimo abavuye mu bihugu by'uburaya bazanye ibyuma byabo ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu tabita mukamusoni nk'uko ubibona hano eh, ka- kano kantu gashobora ku- kubika intanga iminota i- iri hejuru y'itanu intanga ziri hanze zitarangirika mu cyumba cy'ihayanishwa harimwo imashini zikoreshwa mu gukama inka imiti y'ibitungwa ibifungurwa by'inka nk'imyunyu y'inka n'ibindi abakora ibintu bikomoka ku mata foromaje yawurute n'ibindi nabo bari bahageze bureze iraguha twamusanze muri icyo cyumba ariko arahayanisha imashini yise teremusi zibika intanga zitegwa inka kugira zironke inyana ubu ni uburyo bushyashya bwo gutera intanga ubu ngubu bugezweho Eh, hari uburyo bwakoreshwa bwari busanzwe bukoreshwa Eh, uburyo bwari busanzwe bukoreshwa eh, mu kubi- mu kubika intanga kugira ngo zibashe kuba zigumana ubuziranenge bwazo ubundi intanga bazibika kuri dogere muri mu ijana na mirongo icyenda na gatandatu niyo intanga zigomba kuba zibitse So, uburyo bwakoreshwaga kubera ko bafungura ino teremusi biba ngombwa ko ubushyuhe bujyamo ugiye gukuramo intanga ubushyuhe bukaba bwajyamo intanga zikaba zakangirika vuba kuba uburyo bushyashya iyo ukuyemo iyo ugiye gukuramo intangamo hano niko intanga ziba zirimo hano iyo ugiye kuzivanamo aho kugira ngo ubushyuhe bwi- bwiyongeremo ahubwo kano ino teremusita birushaho kugi- kuzana ubukonje kugira ngo bwa bukonje intanga ziba zibitsemo butabasha kwiyongera ubuziranenge bw'intanga bukabasha kwangirika intanga zikaba zapfa mu rwanda aborozi n'abadandaza amata bavuga ko kutagira ibikoresho ari imwe mu ntambamyi nyamukuru bafise bati aka ni akarusho ko habonetse ibikoresho muri rihayanishwa mukanyiro nsanganyesi ni umworozi anavuga ko bari basanzwe bafise ingorane zo kubona intanga kugira haboneke inyana ibyuma bya- bikonjesha amata byaduteraga ibibazo iyo byabaga byapfuye none hano hari imurikagurisha tumaze kubona abantu babifite bafite za piyesi de rushanje bafite za kura twebwe tugiye tugiye ku- kubigura kubera ko twafashe aderese ubu twashubijwe muri make ikibazo turagifite buriya iyo wororera mu kiraro wabi- warabigize umwuga twebwe ushaka ko inka yatangiye kubyara iguha inyana buri mwaka iyo rero intanga zitangiye kubura ukawimarana imyaka ibiri ubwo urimo guhomba uhomba amata ugahomba n'inyana karenzi jean de dieu we ni umworozi akongera akaba n'umudandaza w'amata avuga ko ibibazo basanzwe bafise ari byinshi na cyane cyane izuba rituma ubworozi butagenda neza asaba ko hoshigwaho inganda nyinshi hakenewe inganda mu gihugu zajyaho zikadufasha nk'uko mu nama bakomeje kubivugaho banabigarukaho kenshi ayo mata akabasha kubona aho anyuzwa nubwo tuyapima ku makusanyirizo tukayakura ku makusanyirizo yapimwa yakonjeshejwe yujuje ubuziranenge ariko haracyari ikibazo cy'amata kugira ngo abashe kubona inzira nziza nuko haboneka inganda nyinshi mu gihugu nk'uko inyange zikora eh, abitwa militoni nawe akora bityo hakabaho za miliki zone nyinshi amata yanyuzwamo kugira ngo abashe gucuruzwa neza umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi umupfasoni gerardine mukeshimana avuga ko irihanishwa rije nk'inyishu kuko rizobunganira mu byo bari basanzwe bafise kandi ibi bikoresho nivyo bakeneye mu rwanda birafasha ngira ngo hariya mugiye muri bariya barimo bamurika hari ibikoresho byinshi twagiye ducaho bakatubwira bati iki ngiki kibasha ku kubika amata kugeza ku mezi icyenda izo nizo tekinoloji dukeneye kugira ngo tubashe gufungura ayo masoko mpuzamahanga amara igihe kinini umworozi w'inka mu rwanda ashobora kuronka amaritiro mirongo ibiri ku nka zibiri gusa z'inzungu kandi akoresheje ibikoresho bitakigezweho mu gihe yoba akoresha ubuhinga bugezweho nk'uburiko burayanishwa muri iri murikagurishwa umworozi ashobora gutera imbere gusumbya n'urudandazwa rw'amata rugatera imbere ku rugero rushimishije i kigali tabita mukamusoni ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika i washington dc tuze mu burundi aho uyoboye umugambwe forode w'inyakuri iragi rya ndadaye mu ntara ya kirundo ari mu minwe ya parike ikukira sentare nkuru y'igihugu ya kirundo kuva mu gitondo cejo ku munsi wa kane faustin kubwayo yahagaritswe n'uyoboye igipolisi mu ntara ya kirundo ku mutahe w'umushikirizamanza wa parike ikukira sentare nkuru y'igihugu ya kirundo ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu jean bosco ndarurinze faustin kubwayo arongoye umugambwe forode bunyakuri iraga igandadaye mu ntara ya kirundo yahagaritswe mu gitondo cyo kuri ubu wa kane ahagarikwa umukenyezi wiwe niho yari ari ni kumuhana iwe hari isaha zitatu zo mu gatondo hanyuma uwamufashe nawe yari komiseri porodansiyare atwara ngaha mu kirundo twari igipolisi icyo yafatiwe kugeza ubu ntiturakimenya kuko twashyitse kuri parike twagiye kumuraba ariko twarose utubwira inkuru mu cyamufashe kuko kugeza ubu ntarumviritse ngo tumenye ukuri uburongoye igipolisi mu ntara ya kirundo yabwiye ijwi rya amerika ko yahagaritse iyo ndongozi y'umugambwe frodebu nyakuri iraga iryandadaye ku rwego rw'intara ku mutahe w'umushikirizamanza wa parake ikukira sentare y'igihugu ya kirundo umukenyezi w'uyo yafashwe avuga ko gushika ubu batarashobora gutomokerwa neza n'ico yagirizwa mu gihe atarumvirizwa ariko rero turabye ku mutahe waje umurondera twabonye ko handitse ko atente harasihete interiyere do leta kugeza ubu rero turacyarindiriye kugira yumvirizwe tumenyerere ukuri twibaza yuko tugerageje kuyihindura mu kirundi ko yoba yagirizwa guhungabanya umutekano wo hagati mu gihugu niko ndabyumva nta kintu yari yicura kuko ubwiwe wenyine nta makosa yari yiyagiritse ngaha muri iyi ntara ya kirundo kugeza ubu nk'ubu tutaramenya ukuri ntidushobora gushyiraho akisa ku byo yafatiwe turarindiriye kugira parike igira icyo ibivugako twirigwanye kuri uwa kane umuhango wo kubonana n'umushikirizamanza arongoye parike ya kirundo gerard niyo kindi kubera yashitse mu kirundo amasaha yitereye avuye mu rugendo rw'akazi mu ntara ya ngozi yatwemereye kuzotwakira kuri ubu wa gatanu kugira agire ico atubwiye kwihagarikwa ry'iyo ndongozi y'umugambwe frodebu nyakuri iraga iryandadaye ubundi yahagaritswe ni niyo rugaba george aramuswa umugambwe frodebu nyakuri iraga iryandadaye muri komine ya busoni ku vyiwe ntiturashobora kumenya ico akurikiranwa ko kiretse ko twamubonye imodokari y'igipolisi imushikanye ku gasho k'igipolisi cy'inyamiramabi mu kirundo hari imbere gatoya yuko twakura umushikirizamanza mukuru arongoye parike ya kirundo yaba faustin ku bwayo arongoye forode bunyakurira ryandadaye mu ntara ya kirundo canke george niyo rugaba aburamutswa muri komine busoni bazwi nk'indongozi zikiyoboka muganga yohani minani nk'indongozi y'umugambwe forode bunyakurira ryandadaye ku rwego rw'igihugu inyuma yaho hari abagize ikoraniro bagatangaza icese ko muganga yohani minani akuwe kuba umurongozi w'umugambwe frodebu nyakuri iraga iryandadaye ku rwego rw'igihugu mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabashikiriza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumviriza ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
umugwi w'iterabwoba Boko Haram urabangamiye cyane abanyagihugu bo muri Nigeria uwo mugwi umaze kwica abantu bashika ku bihumbi mirongo ibiri abarenga miliyoni zibiri nabo barataye izabo barahunga abashika ku miliyoni indwi bakaba bugarijwe n'inzara hamwe n'ibibazo bitandukanye umugwi Boko Haram uramaze gukoresha abakenyezi hamwe n'abigeme barenga kwijana mu kugira ibitero mu ijambo yashikirije mu gihugu cya Nigeria umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yavuze ko ata muntu n'umwe aho ariho hose akwiye kuba mu magorwa nk'ayo ariko ko ivyo bibazo bitazokwikuraho muri amezi atandatu aheze igisirikare cya Nigeria carashoboye gutabara abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi bari baragizwe imbohe n'umugwi Boko Haram abagwanyi amajana n'amajana nabo b'uwo mugwi barishikana imbere y'igisirikare ca Nigeria umushikiranganji wa Amerika John Kerry avuga ko gutsinda umugwi Boko Haram ku rugamba ari intango y'ibibwirizwa gukorwa Kerry avuga ko kugira iterabwoba rituzwe ibikorwa by'igisirikare bitegerezwa guherekezwa no gukomeza intwaro ibereye gukurikirana ivyigwa umutekano hamwe no kubahiriza agateka kazina muntu umushikiranganji Kerry avuga ko kugwanya igiturire bitegerezwa kuba intumbero ya mbere Kerry avuga kandi ko ata kintu kibabaza ku banyagihugu nko kubona aribo babangamirwa n'uburyo ibintu biba bitunganijwe mu gihugu ati igikorwa nyamukuru cya leta ni ugutunganiriza abanyagihugu bayo mu byo bakeneye hamwe no kwitaho amabanga yayo intwaro kandi ngo zibwirizwa guha akaryo abantu bose zidakumiriye mu guha abakenyezi n'abakobwa amahirwe yo kujya ku ishuri no kubaronsa akazi reka igihugu cyose ngo kibwirizwa gushyira imbere ukwihanganirana hamwe no kumvikana mu benegihugu gutuza amabi y'iterabwoba ngo bisaba ko abantu batoroka umugwi boko haramu cyangwa bakawuvamwo na cyane cyane aba bawugiyemwo bitabavuye ko baheza bagafatwa neza igihe bagarutse mu mihana aho bahora baba bisaba kandi kwakira abo bantu na cyane cyane abakenyezi n'abakobwa babagarutse mu zabo atakubahohotera cyangwa kubakumira no guseruka ku bantu amamiliyoni n'amamiliyoni y'abo bose bataye izabo mu gihugu hagati no mu karere mu kubashikiriza imfashanyo bakeneye umushikiranganji wa leta ya amerika john kerry avuga ko ubwo ari bwo buryo bwo gutegura akazoza keza no gukomeza amahoro n'iterambere abanyanigeriya banyotewe
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu aroyisi bigira imana twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yadushikirije aroyisi
mu gihugu cya gabo umushikiranganji w'intwaro yo hagati muri icyo gihugu yatangaje ko abantu barenga igihumbi bahagaritswe kuva uruhagarara rwadutse ku murwa mukuru Libreville nayo hano Washington leta z'ubumwe za Amerika isaba ko impande zose muri icyo gihugu cya gabo zoja hamwe bagakinga ubwicanyi igasaba abajejwe umutekano kubahiriza ibyo abanyagihugu barekurirwa n'amategeko muri Libya naho ubushikiranganje bwo kwivuna basi bwa leta z'umwe za Amerika butangaza ko abarwanyi b'umuhari wa leta ya Kisilamu basigaye mu mihana itatu gusa mu gisagara ca Sirte ibyo bitangajwe mu gihe Amerika yiyongeye iminsi 30 kugira ibandanye igaba ibitero by'indege muri ico gisagara cari cari garuriwe n'uwo muhari wa leta ya Kisilamu nayo muri Zambia imigwi itatu y'amashengero muri ico gihugu yagiye hamwe itera kama barongoye imigambwe ya politike kubumbatira amahoro no kuguma bafatanye mu nda ni mu gihe sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro muri ico gihugu kuri wa gatanu arihigira icishikirije ku birego byashyikirijwe n'abatavuga rumwe na leta aho bayituye bavuga ko amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki cumi n'imwe z'ukwezi k'umunani guheze yabayemwo ubusuma naho leta z'ubumwe za amerika yatangaje ko yongereje ibindi bihano ku byo yari yafatiye igihugu cy'uburusiya bivanye n'uko uburusiya bubandanya bushigikira abarwanya leta ya ikirere muri pakisitani naho pakisitani ivuga ko yongeye gufungura urubibe rwayo na afganisitani urubibe rusanzwe rugendwa cyane ibi ni nyuma y'uko ubuyobozi bw'ikabure busabye imbabazi zo kuba ibendera rya pakisitani ryaraturiwe n'abanyaafganisitani bari mu myiyerekano
inshuti mwakurikiranye ibiganiro byacu n'amakuru yo kuri iyi saha aha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira no kubandanya mudukurikirana kuri radiyo ijwi rya amerika kanya rero ibiganiro byacu birabandanya
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.